Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyoo haala macaafa Musee faarfannaa Daawitii fi Wangeelaatiin wayita laalamu. Barumsa shantamii torbaffaa Raajicha Daani'el. Daani'el boqonnaa tokkoo fi boqonnaa ja'a. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa qaarjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekaniif ajajamanis gargaaruuf isa wajjinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu milkaa'a. Sagantaa kana dura kitaaba Ermiyaas raajichaa ilaallee turre. Ermiyaas masiihiin dura bara dhibba jaha dursee ture. Ermiyaas raajichi jechuudha. Ermiyaas firoota isaa Israa'eloonni qalbii isaanii jijjiiranii gara Waaqayyoo akka deebi'an irra deebisee yeroo baay'ee isaan gorsee ture. Isaan garuu gara Waaqayyootti deebisuudhaa- deebi'uudhaaf qophaa'oo hin turre. Kanarraan kan ka'e mootummaan Baabiloon isaan booji'ee magaalattii akka diigee agarree turre. Caalatti isaan keessaa garri guddaan raajota sobaa dhaggeeffatan malee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf hin barbaanne. Sababiin isaas raajoonni sobaa fedhii isaanii waan labsaniif ture. Wanti sabni sun barbaadu waan labsaniif, waan gorsaniif Waaqa dhiisanii Waaqa sobaa dhaggeeffatan jechuudha. Ermiyaas raajicha Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf qophaa'oo hin turre. Magaalattiin haa diigamtu malee Waaqayyo bara fagoo dura warra filate hin irraanfanne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kakuu Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoobiif gale sana hin daganne. Sabni biyya lafaa karaa keessaniin ni eebbifama. Isa jedhe sana Waaqayyo hin irraanfanne. Abrahaam irraa jalqabee maatii Abrahaam uume. Maatii Abrahaam sana Israa'el jedhee guddise Waaqayyo. Karaa saba kanaa Waaqayyo karoora biyya lafaa hundumaa ga'uudhaaf karoorsee ture galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a itti fufnee kan ilaallu warra booji'amanii gara Baabiloonitti fudhataman keessa kan tokko ture waa'ee Daani'el nama dargaggeessa ture ilaalla jechuudha. Hojii nama kanaa, ergaa nama kanaa ilaalla jechuudha. Daani'el jechuun Waaqayyoo abbaa firdii kooti jechuudha. Waaqayyo Waaqa haqaan faraduudha. Amala bareedaa Daani'el keessaa raajiin Daani'el Waaqayyo isa namoonni guyyaa tokko firdiidhaaf isa dura dhaabbatan malee eenyullee hin sodaatu. Daani'eliif kan faraduu fi kan isatti faraduu Waaqayyo qofaadha. Daani'el waa'ee kana adda baafatee baratee waan tureef sodaa tokkollee jireenya isaa keessatti hin qabu jechuudha. Kan isaaf faradu, kan isattis faradu, eenyu akka ta'e Daani'el maqaa baratee fi hin sodaatu. Sammuu akkana Waaqayyo nuuf haa kennu. Dubbii Salamoon mootichi bara fagoo dura isa dubbatee Daani'el dubbisee waan jiruuf dubbii kanatti sirritti amana jechuudha. Nama sodaachuun kiyyootti nama galcha. Waaqayyoon amanachuun garuu fayyina. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29 lakkoofsa 25. Nama sodaachuun kiyyootti nama galcha. Waaqayyoon amanachuun garuu fayyina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29 lakkoofsa 25. Waaqayyoo kitaaba baay'ee murteessaa ta'e akka barreessu Daani'eliin kaase. Daani'eliin gorse kitaabni Daani'el mul'ata baay'ee sammuu ilmaan namaatiin hubatamuu kan hin dandeenye isaa kennee ture. Daaneelis kitaaba kana ergaa waaqayyoo irraa fudhate sana barreesse. Isa fuuldura raawwatamuuf jiru kan beeku waaqayyoo qofaadha. Akkasumas Daaneel seenaalee biyyoota hedduu barreessee isaan keessaa seenaalee biyyoota tokko tokko immoo otoo isaan hin jiraatiin dursee waa'ee isaanii Daana'el barreessee ture. Magaaloonni sunneen otoo hin ijaaramin dura waa'ee isaanii, waa'ee ijaaramuu isaanii, waa'ee taatuu isaanii Daana'el dursee ogummaa Waaqayyoo irraa argateen lafa kaa'ee ture jechuudha. Daana'el waa'ee ijaaramuu fi kaayyoo biyya Iiraan Parshiyaa jedhamtee beekamtu waa'ee biyya Giriikii, waa'ee biyya Roomaa kitaaba isaa kitaaba Daani'el keessa barreessee ture. Kana jechuun biyyoonni kunneen otoo hin ijaaraminiin dura Daani'el waa'ee isaanii beekee jira jechuudha. Beekamtii kana immoo kan argate Waaqa hundumaa irraa akka ta'e hubachuu dandeenya jechuudha. Akkuma raajota warra kaanii raajiin Daaneelis dhufaatii masiichaa dursee dubbatee ture. Dhufaatiin masiichaa du'ee aarsaa ta'uudhaan cubbuu irraa namoota biyya lafaa hundumaa akka oolchu Daani'el boqonnaa sagal lakkoofsa digdamii jaha gubbaatti Daani'el dursee dubbatee ture. Masiin yommuu dhufu haqaan akka faradus akeekkachiisee ture jechuudha raajiin Daani'el. Boqonnaa duraa keessaa mootummaa Baabilon akka tajaajilan warra booji'aman keessa dargaggeeyyii sadan akka filate ni dubbisna. Mootummaa Baabilon ogummaa biyya isaanii irraa argataniin akka tajaajilan mootiin Baabiloon dargaggeeyyii sadan filatee ture. Innis isaan miidhagaa fi ogeeyyii ta'an barnoota warra Baabiloon barachuudhaaf isaan sammuu cimaa qaban filate. Saba gosa maatii Israa'el keessaa warra ta'an jechuudha. Isaan keessaa immoo Daani'el cimaa ture. inni tokko kan ture Daani'el sammuun isaa cimaa ture. Kanaaf Daani'el gara mana barnoota Baabiloonii iddoo dhaqeetti wanta bitaa ta'e isa qonname, wanta hamaa ta'e, wanta ulfaataa ta'e isa qonname. Namni mana barumsa sana keessa baratu dhugaatii waynii fi nyaata mootichaa nyaachuunii hirmaachuunii dirqama ture. Wanti isa qoree nyaataa fi dhugaatiin sun immoo aadaa isaa keessatti akkasumas ulfinna waaqayyo wajjiin gatiin deemnee fi isa baay'ee qore. Egaa Daani'el waaqeffannaa dharaa sana keessa hirmaachuu hin dandeenye. Hirmaachuufis hin baranne nyaata sanaan sobamuu fi of kennuu hin barbaanne jechuudha. Raajichi Daani'el waaqni isaas qormaata kana keessaa isa baasuudhaaf humna qabeessa akka ta'e sammuu isaa keessa qofaatu hin taane onnee isaa keessatti akka gaariitti hubatee jira raajiin Daani'el. Daani'el of xureessuu irraa waan of eeggateef Daani'el nyaata sanaan xureessuu irraa waan of eeggateef namoota kaan caalaa harka kudhan miidhagaa ta'e bareede galanni waaqayyoof haa ta'u. Nyaata sanaan nyaata mana mootummaa Baabiloon keessaa argamuun uffe gammachiisee of xureessuu waan hin barbaanneef warra kaan caalaa inni miidhagaa tolaa bareedaa ta'e jechuudha. Ayyaanni Waaqayyo karaa dubbii isaatiin hubannaa gaachan miidhagina isaaf kenne jechuudha. Daani'el ogummaa fi aangoon kan isaa waan ta'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamaa haa ta'u. Daani'el tokko lakkoofsa diddama Daani'el baroota torbaatama mootummaa fuuraa keessa hojjate Waaqayyoos isa wajjiin ture. Wanti Daani'eliin adda taasisu Daani'el Waaqa sodaachuu isaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanti Daani'eliin adda taasisu Daani'el Waaqa sodaata ture. Hin moksu horii fudhatee haqa hin jallisu ture. Dalagaa dharaa hojjechuudhaan haqa hin jallisu ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoodhaan jiraatee Waaqayyootti maxxanee karaa kanaan jireenya olaanaa jireenya moo'ichaa jiraate. Daani'el boqonnaa jaa lakkoofsa kudha sagal. Ganama akka lafti bari'een mootichi ka'ee ariitiidhaan gara boolla leencaatti dhaqe. Gara boollichaa isa Daani'el turetti yommuu dhiyaate immoo sagalee yaaddootiin yaa Daani'el hojjetaa Waaqayyoo jiraata. Waaqayyoo kee inni ati ittuma fuuftee waaqessitu afaan leencotaa keessaa si oolchuu danda'eera jedhee guddisee gaafate. Daani'el immoo deebisee mootichaan yaa mooti bara baraan jiraadhu Waaqayyoo koo ergamaa isaa erge afaan leencotaa keessaa na oolche galanni waaqayyoof haa ta'u. Daani'el maaliif boolla leencotaa keessatti darbame of hin xureessu waan jedheefi nyaata alagaatiin nyaata hin taaneen of hin xureessu waan jedhee kutateef boolla leencaa keessatti darbame jechuudha. Hin liqinfamu of hin kennu cubbuudhaaf jedhee waan kutateefi boolla leencaa keessatti mootiin baabiloon isa darbe garuu waaqayyo eenyu wajjin jira daani'el wajjin jira daani'el jabinni isaa waaqa abdata waaqa sodaata dubbii waaqayyoo irratti hundaa'ee boolla leencaa keessatti darbamuudhaaf of qopheesse fakkeessuudhaaf hin barbaanne raajichi daani'el sababiin isaa hundeen jireenya isaa dubbii waaqayyoo fedhii waaqayyoo waan ta'eef. Waaqni Daani'el waaqa eenyu ture? Inni waaqa Abrahaam, Yisaaqii fi waaqa Yaaqoob ture. Egaa jireenya Daani'el irraa barannee jirra. Waaqayyo nama isatti amane, nama isatti maxxane gonkumaa hin qaanessu, gonkumaa hin irraanfatu. fedhii isaatiif buluudhaaf hin barbaanne fedhii dhuunfaa yaada dhuunfaa isaatiif daani'el buluu of gurguruu hin barbaanne fedhii fi jaalala waaqayyootiif bule innis isaaf amanamaa ta'e. Namoonni baay'ee har'a sodaadhaan yaada isaanii jijjiiranii dubbii waaqayyoo dhiisanii karaa dukkanaa filatan. Karaan dukkanaa kun immoo gara badiitti nama geessa gara du'aatti nama geessa macaafa fakkeenyaa 29 lakkoofsa 25 nama sodaachuun kiyyootti nama galcha waaqayyoon amanachuun garuu fayyina galanni waaqayyoof haa ta'u namni waaqa amanee ni fayya galanni waaqayyoof haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u karaatti nafu eebbifamaadha milkaa'aadha inni waaqayyoon sodaatu jechuudha. Waaqayyoo sodaachuu jechuun waaqayyootti amanuu jechuudha. Waaqayyootti amanuu jechuun immoo dubbii isaatti jiraachuudha. Dubbii isaaf amanamuu, dubbii isaatiif ajajamuu jechuudha. Kanatti akka jiraannu ayyaanni waaqayyoo nu haa gargaaru. Amiin.